If you dey look me korokoro, you dey hear me whine whine. I be say you tanda gidigba on top of the chairman television station Wazobia Max TV, and this na koko of the matter. On top of koko of the matter, the koko when they inside the matter. That is matter na talk, but the koko na the most important talk wey be say once you comot am, the talk just dead here like that. But the koko when they inside the matter, now we the chook mouth on top. The idea na to carry people wey sabi make dem come inside studio discuss the matter then you wey be say you dey watch oh all of us as nigerians we go put our ear down we go learn the most important thing na so that we go know so that tomorrow when person come come come dey tell us say hey we go tell the person say no you can confuse us you can deceive us because we don know the right thing and no be to just know the right thing we go also do the right thing to move this our country go the permanent site the person wey i carry come na nigeria wey be say he love this country with passion every time when he come with me inside studio uh, even though we dey on ac studio dey always dey hot because him too sabi in fact as him dey like this if him dey waka dem suppose dey follow am with fire extinguisher because him hair too dey hot he get plenty passion for nigeria as him dey like that make you no be like say i dey talk too much he no get problem o oh. by problem i mean say as nigeria dey like this if you decide say okay o oh, me and my family mo just dey alright dem go dey alright But because if they look around, they say, No, now. See young people, see people when I know, see people when get potential. These people, we know if you leave them like this because Nigeria no feel better like this. Now you make up, they do the thing with passion. Sometimes I go look up, I go tell and say, ah, bros, if na me be you, I for just rest though. But he go talk say no. He dey in conscience. Na so they take raise am and he go do everything. And they talk of no other than Honourable Rotimi Balogun. Honourable Rotimi Balogun, welcome to cocoa of the Matter. Yeah, thank you. Good morning, sir ah yes, the passion when you get for nigeria sometimes i go just look you say shey you don't go <laughs> rest okay, but e good Now people like una we they pray for <laughs> yes, if sir. we get more people like this our country go move go the permanent side yes, wetin yes. we wan discuss today A very very important issue uh, but we go just go one break small because when Honorable come inside studio e dey match throttle now straight will they go when we go this break come back the first half of this show we go discuss something wey dey very very important e get to do with money of those wey dey work inside obodo nigeria no go anywhere we dey come back na koko of the matter. koko of the matter I've been telling una before we go that break say my this to una person when dey passionate about nigeria honourable rotimi balogun once again welcome to koko of the matter. yeah good morning. good eh, morning uh, make not just waste time make we just go straight into our discussion uh, the first one get to do with uh, the worker when we say organized labor that is nigeria Labor congress trade union congress and plenty civil societies dem waka today they do we no go gree waka wetin make them do we no go gree worker. They do the we no go gree worker because e get some kind mm, mm, mm, wey don dey go round say for the national assembly o oh, e get one arrangement wey dem wan do where e be say the power to discuss everything wey concern workers their money for inside obodo nigeria say dem go comot am for the exclusive uh, list the exclusive list na every matter wey concern only the federal government na federal government dey chook mouth inside now dem wan comot am put am inside the uh, uh, concurrent legislative list That one mean say state governors now go fit chook mouth inside the matter and do am as e take be eh, people go talk say this thing good now e mean say state governors go fit do their own federal government go dey do im e own but wetin be this thing e get to do with minimum wage wetin be minimum wage minimum wage na the lowest money wey person wey dey work inside this country fit collect president muhammadu buhari bin carry im golden pen sign am into law say as nigeria dey like this o oh, thirty thousand naira ten be minimum wage governors dem come and talk say eh, we mm, they set up tripartite committee government on the one hand organized labour on the other hand the people when they middle when they judge so that the thing no go cause quarrel on the other hand three leg when they do the thing finish they go agree thirty thousand but some states no they pay that thirty thousand o oh. dem no dey pay am o oh. and now why that matter don't go inside national assembly say as the states no get the money make dem pay the one when they get now, give us the power as the thing don reach second reading so organized labour say they no go agree why they start this? we no go gree waka i don't give una the cocoa when they start this matter now Now honorable go break the thing down for us eh oga honorable. yes, make i ask you as person wey dey passionate about nigeria i see you during that lockdown period hey you get white baby, get white hair because you they worry about people they live for your community as you see young boys just dey around no they do anything from your own pocket you they try see what you feel do this particular action so when we say some state governors don't come and talk say they no really get money like that make you allow us pay wetin we fit pay uh, how you take react to the news when you first hear am. when i hear that news i no dey happy at all mm. the, the news get as e be that's indirectly the state government dey say they will push more people into poverty mm. even the minimum wage sef wetin the minimum wage. thirty thousand. wetin you even do for your uh, present. that's three hundred and sixty thousand at the end of the year. Uh, wetin you do you no even pay some people house bill. Mm. nepa bill now wey dey dey bring na very very crazy bill. Mm -hmm. and some state governors sef no get even money to pay that thirty thousand. Mm. make dem give dem right to dey pay additional peanuts wey no reach the people again to eat. Mm. the state governor should uh, look inward mm. on how to generate income. Mm. you see uh, governance you like it or not is more or less like business If you cannot run it very well and efficiently for the people, you will always be complaining. Uh, and if you don't close all those leakages, like all those uh, uh, allowances, unnecessary allowances wey no make sense, leakages go dey too much. And when those leakages dey too much, it go affect your workers. Very true. And it goes to private organization too. Mm-hmm. If we no run our organization very well, you find at the end of the day you no get salary to pay workers. Mm. So uh, what we will tell them to do is they should leave it in the concurrent list. That federal government has agreed with Oga Buhari don put our president. Say at least 30,000 make it be the minimum take home pay. Uh, uh, these governors, they know they go market. Uh, uh, uh, no oh. I know say you don't ask <laughs> whether these governors, they know they go market. But if they leave out for the uh, exclusive list, and people come out to talk, say, eh, eh, but federal government pocket no be like our own pocket now. Nah you no think say dem suppose just even consider these governors dem because some of the governors dem i no believe say governor dey when e no wan pay salary o i just dey think o oh. but maybe as dem say dem no get money you no think say we suppose believe dem say okay as you no get money no problem pay the one wey you fit pay. okay first of all sef make we even look the government workers generally. Okay. You know, say most of these government officials where they see so, you will see one governor will get more than forty something aid. Hey. Penda, special advisor. Special, special advisor, assistant, assistant, assistant the, the senior special thank advisor. Thank you. So all those portfolio, if you bring them down, you will save additional cost that we pay. Imagine 30, 30, 30,000 minimum wage. And one special advisor, if they collect with allowance with all those political join join body, you don't collect salary of about 50 people mm. or close to 20 people. Mm -hmm. So if you reduce those portfolio, use that money I mean into salaries of workers. Now, even the workers themselves, you get to some states, some workers will resume to either 10, 11, 12. Chai, chai, chai. And at the end of the day, even the tax rate they won't go undertake, you find out that there's duplication of those tax. Mm -hmm. So make them really, really check their uh, uh, uh, employers' uh, list. Make them check, okay, can this man what is his uh, uh, responsibility what's his role job description yeah job description is he affecting the other man's own can this man can they reduce their workforce to a sizable uh, and true yes some people say some people go lost job but you know today most of the government don dey go digital mm -hmm. all those uh, we dey send uh, uh, uh, errand boy make he carry uh, uh, paper go under the pan you find out say through mail. Mm -hmm we they do all those things now. Very true. Through mail. So the governor has to look inward so that he can pay quality salary to the ones where you know say they do the work gangan where they did there. But if the governor no do that, he go just dey cry, he no get money o, there's no time when money go ever reach. Very true. Since they bought me, money never reach. Money no dey ever reach. So na now e go reach. Mm. So there's no time where e go reach. Na him go look where well and say okay, the little resources I get, How can I manage it to be able to meet my own people demands and uh, requests? Very true. Now, Honorable, you na person will be saying, you know, they work anyhow. And when you come, we must balance the talk where we're talking the thing so that we will not say your visit shake ground. I go soon go one break. But before I go that break, I want to ask you this question before we can switch, enter the next subject. Uh, a lot of people don't talk about restructuring. They don't look federal structure. They say for federal structure, you get federal government, you get states. The states suppose they do their own dey use their resources judiciously for their people uh, you think say from this particular matter now wey be say dem don dey come and dey talk say okay o oh, make states dem make dem dey arrange their own minimum wage you think say e fit we fit from this particular action uh, bring out something good wey go come cause restructuring uh, state wey fit pay fifty thousand go pay state wey fit pay hundred thousand go pay state wey fit pay twenty-five go pay uh, people go come dey know say okay o oh, this state na there i wan go when i wan go work uh, you think say this particular thing na one of the right step to take for restructuring abi been no even near restructuring at all. oga my own opinion o oh. mm. this thing no near restructuring sure, sure, sure, make we no go there e just like foundation wey we suppose to put mm. we never put am we don already done the uh, uh, lower standard mm. the foundation be say let us even start restructuring mm. so when we start restructuring the man wey dey there go know im capacity Of because somebody they give you money for Abuja, you never need your capacity. Oh. So if they give you money for Abuja, you can't pay 25,000. If you can't go do the restructure in that time, you can't discover say 25,000 naira say you cannot afford it. What you go do? You go down again. So let's even start channeling our uh, uh, mindset well, okay, let's restructure Nigeria. Let everybody eat what he can produce. You will find that the productivity go increase, work go increase because eh, i no go dey work for office may you dey come collect salary wey you no work. very true definitely they go challenge you so we wan see your productivity and your job scope and whether you don meet up to your tax mm. but if you no meet up to your tax automatically they go open door for you very, very that's why you see say most private organization wey you see say they dey do appraiser. Mm -hmm. if i tell you for government parastator this appraiser na jamboree mm. e no dey arrangement, arrangement. Mm. but because private sector They no get time for rubbish. Mm -hmm. And because they won't survive. Mm. And for you to survive, you must show me waiting. But workers you, must be efficient. Thank you. So targets. I beg, can you show me one government pastor where they give their staff targets to meet this thing? Right. Now you go here say that they do this, you say we give extension of under that Because the target where they give, they are not realistic about it. Nobody they monitor those uh, targeted uh, job scope. But when you target and you see say performances go there, result go come out and every one of us go enjoy am. Oh, okay no problem make we just enter inside one short break now when we go this break come back una don hear wetin honourable get to talk about this particular matter so uh, the government dem suppose begin dey look into themselves because dem get the thing wey dem need to use see say dem make the thing better and when we talk about restructuring may e no just be only mouth make we go to the foundation when we go this break come back we go enter another topic e get to do with uh, recovered or repatriated loot wetin that one mean money wey be say some people thief for this country carry comot when they don return come this country uh, anybody wey dey follow politics inside obodo nigeria go don hear of abacha loot abacha loot abacha loot now the one wey dey reign na ibori loot ibori loot ibori loot uh, as dem dey collect this money dem say dem dey use am do some things those things no dey finish this loot no dey finish how we go take fit shine our eyes to see say this loot wey dem carry come o oh, we use am well na wetin we go discuss when we go this break come back no go anywhere na still koko of the matter. Welcome back to Cocoa of the Matter. We don't discuss extensively the first part when get to do with how organized labor come out to talk say eh, they no go gree o oh. that differential wage wey dem say states go begin discuss their own and pay wetin dem fit pay say na lie dem no want am because e be like say monkey hand dey inside that pot of soup honourable don talk finish for that particular matter we need to go back to the foundation now we dey talk about repatriated or recovered loot money wey be say people thief o when dem don return come this country the one wey dey reign now get to do with money wey dem talk say eh, the former governor of delta state oga james ibori eh, im carry eh, comot eh, the united kingdom don come out talk say okay o oh, dem wan return 4.2 million pounds if you do the calculation Now over two billion naira and federal government don come and talk say delta state government dem no go see shishi eh? when delta state government first hear the news dem shout hey hey hey na so federal government speak chinese to dem say you me no get shishi dem say why dem say the time when una suppose cooperate give us information wey we go use collect even the all the whole money una no do am una say the man no do anything now una wan go collect this money mba me no get shishi A chinese wey federal government dey speak to di state government me no get shishi but we no dey talk about dis particular money we dey talk about recovered loot the abacha own o oh. the one wey dey dis place o oh. the one wey dem collect for here o oh. the one wey dem collect for dat place o and sometimes when we collect dis money we go hear say eh dem wan use am do second niger bridge lagos ibadan expressway this that but some people dey talk say wait o all this money wey we don recover sef we dey even dey see the result eh honourable make i ask you eh when you first hear this news say 4.2 million pounds uh, uh, of Ibori loot dem they return them to this country before i even ask you how you take react to am how your body take feel say one person we carry this kain amount come up for inside this our country why is e it very very easy for people wey dey this kind position to fit do this kind thing shey na say uh, dem open backyard door na im make dem fit follow that place comot abi we need to do some things about our law to see say this thing no possible because if the thing happen before what is it to say e no dey happen now. well my own take be say ah, this country we are not ready we dey play too much hmm. we get some young young brilliant boys wey be say if you really really want nigeria hmm. to work put those boys for position of power. How you go tell me a system two billion that's four point two billion pounds come out. Hmm. The, the, the whole system no know say person no know say something more they know mm. they connive they dey get their court mm. even the banking system when we get they are not uh, innocent they should mm. deal with any bank that is involved hmm. because that money but you no fit carry in cash comot dem hmm, hmm, go wire that money go some go some and now that money will get pro proxy who are the proxy are they investigating wetin that money dey for wey dem take move and go there so most of our uh, seven and one they see you know how many governors we don't get since 1999 till date hmm. imagine they have even the two two two two two billion that is all the number of governors thirty six states Chai. I will tell you all of them that nobody, uh, nobody. <laughs> I mean, one time in that one, we can't guarantee because if we, if we, if they do, we go sell for our streets. Mm -hmm. Imagine that two billion enter one local government. Ah no, transformation go there. Transformation go there. All this cry, what well, they cry up and down, it e go reduce. Mm -hmm. But sincerely, we need to really, really do what they call serious reorientation of our mind. I want person go think say he go carry two billion still do am per day if you put one one million per uh, uh, month for am say okay this is your feeding money no buy cloth no buy mm. just feeding. one one million. wetin you wan chop you dey chop elephant. in a in in in in a in a in a year that's uh-huh. twelve uh, million uh -huh. times ten years hey. times hundred years hey. e never reach the two billion. yes e never reach. e never reach if you on food o just dey chop. e never reach o. Oh. Can he eat even take on food? Can he eat one million in, in want, a month? We want chop camel. What do you want chop? So tell me why why why are we greedy and wicked to ourselves? Hmm. Why are we wicked and greedy to ourselves? Now you are accumulating money for children where you don't go there alive to see. Hmm. Unborn children where you don't know what they bring come. Hmm. If now so in great grandfather don't steal all the resources where they their village and all their community, they keep for them wetin other people family him and other people wey dey come from poor family wetin dem go meet very the rich one. very important question o oh, if you pack all the thing wey dey there today uh, the people if you say the people wey dey before pack everything wetin dem go pack. wetin dem go pack. just work for the people make people see say yes we dey see uh, better work uh, but no be even just the issue be that the good thing be say this money don dey come back but i wan ask this very important question uh, we hear abacha loot now we dey hear ibori loot we don hear different loot wey be say na dem been loot for this country They bring come back in fact accusation don They say some people even re-loot loot wey dem don already loot before how we go take fit ensure say this particular one Oh, uh, e no turn something where we say then go come loot again that one and number one Now two questions. two in one i wan ask you how we go take ensure say they no loot the thing again then number two how we go take ensure say all the thing when government say they won't use the thing do because government say second niger bridge and even abacha loot too They put up for second niger bridge shey na say the thing the thing no dey finish abi every loot na him i need to understand how we go take fit ensure say this loot o uh, eh, e, e no happen again then number two uh, or the re reloot of loot no happen again then number two how we go take fit follow government dey shine our eye say this thing wey una talk say una dey use am do una dey use am do well. okay first of all this our new efcc boss mm. e get work to do yes. young man oh, o may no four may no four young boys there na my mm. age group mm. may no four we the young boys and mm. because like i say am i say they can gallant I saw a news where they say he called all staff. Make they deny. Say we dey secondary school. Yeah. All of them line up. Make I talk to. I like him. I like him. Make we Discipline is the one. Yes, that is it. Mm. I like him. I forgot anybody does say that they push. No, we all have to stand up and face the job because if we don't sleep too much. Now he has to put his eye. The people who go handle the tax, they should monitor them well. If that person after a year you say they drive Range Rover 2020, mm. invite them. Mm. Wait, wait, wait till you do where you take gather buy Range Rover 20. We know your salary scale. We know your allowances. Mm-hmm. So waiting now all you gather, you know buy clothes, you know chop, you know pay school fees, you know pay house rent, you know pension, and all you gather they buy, abi you get on that thing where happen. So from there, we'll be able to see the loopholes earlier before because money money get your own spirit. Like you dey carry am, you go you go do you say make you spend, mm. make you treat yourself. Like you dey spend, you e go open your nyash. There's no how you go gather money hide. Mm. You e go they still smell say do either you buy land, mm. build house or you buy things don do you go they show working mm. even this ibori wey people they talk e don tey wey dem don dey suspect am mm. no be say na today mm. because his lifestyle the way he establish money the way he do things they know ah this man <tsk> get wetin dey so many of them like that so the efcc boss and other anti-graft agency they get a lot to do they get a lot to do on this matter so that they will not relute this money make these people at least make we sacrifice if it's even this four years sacrifice am for the people una don dey carry this thing tey tey we no fight una we no reach una for street now the the people need una now because the economy is seriously down. So we need every cobble to work for the people. Very because if you make their life better, you will find out that they too they will make you too. Very true. Very because government government work go come easy. It go easy. Uh, because even the people, easy. the people don turn to government. Yes. People provide their own security. People get, provide you their own you, water. You get them. Ah no no. You get them. Too much. Too much. A whole mega city. I can give boast to you say we no get reliable pipe borne water Chai. for over how many years. Chai. I eh, will ah, we keep keep mega. Man, what is the mega? No water,